kgobokanyo ya tshedimosetso le dikgang tsa letsatsi magareng ga ura ya borataro le ura ya bosupa tseleletsele jaaka o tlile gore tlhatlhadiwane tlhotseng e tsweletse kwa dikgaolong di le dintsi tsa gauteng megatlho megatlo ditekesi kgotsa mogatlo taxi wa santaco o ikuela gore puso e ka oketsa madi a a beetseng kwa thoko a diranta di le dibilione kgotsa bilione le one point one mme re tlile go amogela jalo ke letsamaile motatsa ke moitsenape merero ya tsa dipalangwa go tswa kwa north west university o gape le motlhatlheledi wa dithuto tsa transport economics re motatsa re go dumaise re go amogele mo motsweding um eh, dumelang re a leboga tla re simolole ka gore lebelela selebo fela kgotsa seemo sa lephata la di-taxi mo nageng gore ke lephata le ga jaana le sa kwadisiwang kgotsa registered fa o lebeletse gore bontsi ba beng ba di-taxi ga ba ikwadisa go thata go le kae gore puso e ka banamola ka matlole fa o lebeletse kgatlhano le dipalangwa tse dingwe tsa botlhe tse di akaretsang dibese le di-taxi gareng ga tse dingwe ga tota diterene ee bothata ba bone ke gore a kere ga ba registariwa bosi ba bone and uh, o shebile industry e leng gore e tsamaisa matshutifuti ya batho mm-hmm. so ba tsenya madi a mantsi thata mo ikonoming ya aforika borwa mare empa ka gore ga ba registeriwa go nna gona le matsapa a gore thuso ga e kgone go ba thusa because ga gona ko ba ka yang ko teng ga ba tlhoka go bua le industry ka bo yone ka gore yaanong o feleletsa e le gore o na le di-associations tse dintsintsi tse e leng gore tse dingwe ga diwe le mo tlase ga santhasa mm-hmm. e e leng gore ke structure se e leng gore se se uh, recognisewa ke government ke ke batla go tla fao mo goreng o moitsanape mo moreng yo ntse ebile gongwe o tlhaloganya go feta ka mo batho ba tlhaloganyang ka teng gore fa o lebeletse dipalangwa tsa botlhe ka mo go ba tlhalosang ka teng gore madi a betseng kwa thoka a one point one billion ga a lekana go a ka wena ga a lekana go tlhokega bokae eh, ah, e, e because remember that uh, as a country re mo matsapeng a bo bo ba corona bo jaanong le fa matlole a tshotse a beetswe ko thoko mhm. ga se matlole fela for dipalangwa tsa botlhe mare at the end of the day taxi industry suffers more because they are not subsidized by government mm -hmm. and then remember that even the lodi e fokoditse selo seo ba tshwanetseng ba sepege se fokoditse jaanong ga o tlhole o dira madi ano wa dira pele ga go nna le lockdown mo south africa ka jalo puso fa e siamolela beng ba di-taxi fa ke go tlhaloganya ee um ke nagana gore seo se se botlhokwa-tlhokwa pele ba ne ba ka fitlhelela one point one billion e ba buang ka yone mhm. ne ba tshwanetse gore ba ba ditimo fatshe le khatlo ya ditaxi yotlhe then ba ba ba tle ka a solution e leng gore e equitable for everyone ntle buang ka yone eo ya diregala e re wile le lephata le ditaxi mo nakong e fetileng sengwe se ke tenne le bothata ke gore tsela e bonolo kgotsa modality tsela e bonolo ya go netefatsa gore sekai fa motho a tsa a kgweletsa go tswa fa ya kwa kgotsa tswa mo mahikeng a kora matlhabama madi ao le motho yo tswang fa mo mahikeng a rustenburg e ba bona madi a tshwanang ba ne go batliwa gore go ka lebelelwa mokgwa o ka thusa motho ke ra fa o lebeletse fela tsela e e ba e dirisang ya gore a mongwe le mongwe a bone madi a tshwanang mongwe le mongwe a bone diranta le le dikete di le tlhano a se ke se se siameng fa o lebeletse um tshwetso ya puso la ga se selo se se siameng go ne go ka nna bonolo jang go go e nolofatsa tsele ya gore motho o tswang fa a rusting rustenburg le motho o tswang fa a kwa ramatlabama ba seke ba nna le madi a tshwana kgotsa ba seke ba fitlhela madi a tshwanang a tla ba thusang gore le bone ba kgone go ikemela se ka nna gore yo o tsamayng um sekgala se se leele a tshwane le motho yo o tsamayng um sekgala se sennye e ja go go se sekai ipile ke go araba e ga o di dibese mhm. tsa rona mo nageng bontsi ba tsone di-subsidizwa ke thuso puso e di thusa ka matlong jaanong yaka go na le corona irrespective e ya gore ba tsamaya di tse tse ba tswetseng go di tsamaya still they get the money back from government right and ba subsidiziwa go ya ka di tse ba di tsamaileng ga ba dirise one eh, ba ba diretse boratse bo buane go go ba tenta botlhe mm-hmm. because ba itse gore o o tsamaya dikilos tse hundred o o tsamaya tse twenty so ba ba patela go ya yana so e, e ne e le go nna botlhokwa gore ba aroganye batho ba ditaxi go ya ka moo ba operatang ka teng mm-hmm. because remember gore even if re etsa the same mode of business right mara the distance and expenses are different. So we need to be compensated in such a way that for each and every person gets what they deserve for the service that they provide. Can I give a go tla foo mo beng ba ditekesi ba tla bona diranta di le dikete di le tlhanong mongwe le mongwe ka tekesi motho o na le ditaxi di le tlhano go na le batho ba ba nang le ditaxi di le lesome motho ga a siamole le ba bangwe ba ba iphitlhelang sekai ka ba botlhe ba ntse ba sa dire ga jaana kgotsa ba ntse ba dira ka palo e lekanyeditsweng ya diperesente di le some a supa ga a siamole le batho ba sekai o tlhalosang gore ba tsamaya leeto le le leele mme a na le taxi e lengwe e, a kere yaanong ga re ba selo se puso tla be e fana ka sone ne hmm. go ya ka gore wena o kgona mo go kae ga ona le le e, e taxi le nngwe tshwanetse re go fe seelo seo go taxi ya gago a ya no remember gore um eh, ga re ka ke ra re ka gore o na le twenty re gona ranta ka rena ranta wa taxi wa e hmm. ka gore tsotlhe di a operata le mo association e tshwanang la itse gore ba bangwe ba na le tse dintsi ba bangwe ba na le tse dipotlana hmm. so jaanong ga go ka ke ga nna le situation ya gore ra go gona five thousand o na le twenty six ebile re na o wane five thousand le ene ditshenyegelo ga di tshwane le letseno ga le tshwane a kere 08986022233 re buisana jalo le moitsanape wa dipalangwa e leng jalo re ke letsambeile motatsa go tswa kwa north west university ko gape le motlhatlheledi wa dithuto tla re boele mo go wena santse re letile tokologo ya ntlha ya megala gore o moitsanape mo serutweng sa transport economics ke tsaya gore bontsi ba dipatlisiso le dirile mo ntlheng eno mathata a dipalangwa tsa botlhe mo nageng ga se mo fela mo pakeng ya leroborobo um tharabololo ke nako le nako re tere utlwe go tebora bora ditekego tsa beng ba ditekesi ba mo strikeng ga ba itumelela selise pharologano ya gore be re le dipalangwa tsa botlhe tse di etsang diterena le dibese tse ga jaana di bonang madi go tswa kwa pusong kgwedi le kgwedi go na le boraditeki goreng go sa bone boraditaxi ba ikwadisa jaaka go tlhabisa gore um ga ba kgone go ikwadisa kgotsa tsa registered um eh, akere remember that ba operate ka itennis right mm -hmm. and then na my own opinion is the, the industry the way e ranang ka teng informally it benefits the operators. For them, it's the best way to do business, really. So now, how to go home bone o tlo go a new way of doing things You. know, o dule le bone ganye se o because remember that ah uh, not for man, right they have to follow formality comes with, like uh, the minister was saying uh, earlier on, it's like uh, the conditions. Or this is how you need to operate. Mm -hmm. You can only use it for maybe the last 25 years, every five years, and all those, isn't it? Mm -hmm. So now, the, the industry feels for Bonne you can use the taxi until the taxi is no longer usable, if I can use that way. Mm -hmm. you, you, you, you, you buy it, you pay it out, and then once you pay it out, it's only income. There's no, the, the rest is your expenses. But then when it comes to government, they, they are also going to give you the conditions, Sahara, this is how you operate within South Africa. That's why it's difficult for government to regulate taxi industry seriously because there are certain things that they do not conform to. SABC News. Re